Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short wave ku metero cumi n'icyenda na mirongo ibiri na zibiri mu Rwanda turi kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu no kuri FM mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi ni Jude Niyongabo abaramutse abaha ikaze mu makuru y'aka kanya bamwe mu barundi bahungutse bava mu gihugu kibanyi cy'u rwanda bamenyesha ko bakenye uburaro kuko ubwo bari bafise imbere y'uko bahunga basanze bwarasambutse ubundi bwafashwe nabi n'abasangwa turiyumvira yuko twoca ibiti tugashinga inzu tukubaka inzu yacu ariko ca twiyumvira aho twokura ibintu vyo gusakaza nyene bikaca biba ikibazo abo ni bamwe mu barundi bahungutse bavuye mu gihugu cy'u rwanda bo muri komine busoni mu ntara ya kirundo amakuru avugwa hirya no hino ku isi Guillaume Soro yahoze ari umushikiranganji wa mbere wa Cote d'Ivoire yaciriwe umunyororo w'ubuzima bwiwe bwose ibindi na mugenzi wacu Diane Nini nahazwa Guillaume Soro w'imyaka mirongo ine n'icenda yagirizwa kuba yarabangamiye umutekano w'igihugu ciwe no kuba yarahatswe gutembagaza ubutegetsi bwa Alassane Ouattara mu bihumbi bibiri na cumi n'icenda uru rubanza rw'uyu yigeze kubatwara umurwi warwanya ubutegetsi bwa Cote d'Ivoire ruciwe mu gihe ari mu buhungiro i Buraya abandi mu bo basangiye dosiye barimo suleiman kamagate yahoze ari umukozi mu biro vyiwe madamu afusiata bamba lamine yahoze ari umushikiranganji wo guhanahana amakuru ku ntwaro yiwe na ture musa yari ajeje gutanga amakuru mu biro vyiwe baciriwe umunyororo w'imyaka mirongo ibiri mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri guillaume soro aha tuributsa ko yakatiwe umunyororo w'imyaka mirongo ibiri naho nyene akaba yari ari mu buhungiro ico gihe yagirizwa ko yanyuruje amatungo ya leta no kuba yarahatswe kwiyegurira imwe mu mazu ya leta kugira ngo ayigire yiwe acirwa uwo munyororo w'imyaka mirongo ibiri ivyo vyaha yavyamirira kure avuga ko ari imikino ya politike itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa afp ijwi rya amerika rikesha n'amakuru yose ntiryigeze rivuga ko guillaume soro hari ico aratangaza ku gihano gishasha yasabiwe urakoze diane Mauritania yahagaritse Mohamed Ould Abdel Aziz yahoze ari perezida mu gihugu ariko akogwa ko itohozwa rya ruswa. Iyo nkuru yatangajwe n'umwe mu bamwunganira uno munsi. Ni mu gihe hariko haba itohoza ku vyagirizo vya ruswa igihe ari ku butegetsi arakana ivyaha yagirizwa. Abdelaziz yavuye ku butegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda nyuma y'uko arangije ibiringo bibiri yagirijwe ivyaha vya ruswa mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka apfungirwa imuhiriwe mu kwezi kwa gatanu. Hari nyuma y'itohoza inama nshingamateka yakoze ku vyaha vya ruswa yagirizwa ko yakoze kuri leta yiwe. Yatawe mu mvuto ku muhingamo w'ejo kuwa kabiri kubera yanse kwita kwitaba umucamanza mu ndwi iheze umwe mu bamwunganira avuga ko yahagaritse kuja kuraba umucamanza nk'uko bisabwa kubera igihe cose yagerageje kubikora yakurikiranywe n'igipolisi n'abasivile ku mabarabara bageramiye ubuzima bwiwe abdelaziz afise imyaka mirongo itandatu n'ine muri iki gihe yashitse ku butegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani yarakoranye n'ibihugu vy'ibihangange vyo mu burengero bw'isi mu rugamba rwo kurwanya abagwanyi b'abayisilamu mu karere ka sahel yasubiriwe na perezida ahari muri iki gihe mohamed uld gazwani umushikiranganje ajejwe imigenderanire ya amerika n'amakungu anthony blinken ari berlin ku mugwa mukuru w'ubudagi aho vyitezwe ko ahava agirana ibiganiro n'abategetsi b'ico gihugu ku bibazo bitandukanye vya libiya ibindi tubibaza mugenzi wacu diane nininahazwa ivyo biganiro biza gushimikira ahanini ku matora azoba mu kwezi kwa cumi na kabiri uno mwaka muri libiya ishigwaho ry'ibwirizwa nshingiro hamwe na leta itahukanwa ry'abasirikare mvamakungu n'umuturama ku ntambara z'urutavanako muri ico gihugu inyuma y'inama umushikiranganji ajejwe imigenderanire ya amerika n'ayandi makungu anthony blinken yagiranye na mugenzi we w'ubudagi heiko mas yavuze ko aka karyo ko gufasha libiya kuva mu bibazo irimwo amakungu atigeze akaronka muri kahise anthony blinken yabwiye amenyesha amakuru i berlin ku mugwa mukuru w'ubudagi ko hari vyamaze kumvikanwa ko na cane cane ku kibazo co gutahukana abasirikare mvamakungu no guhagarika intambara ntiyatomoye ahariko kamere k'intambwe yatewe libiya tuributsa ko iri mu bibazo vy'umutekano kuva mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe muammar kadafi yahoze arongoye ico gihugu avanywe ku butegetsi urakoze diane ayo yari amwamwe mu makuru makuru makuru avugwa hirya no hino ku isi muri aka kanya mwandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika isamiraniye i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mushobora no kudukurikirana kuri facebook no ku kibanza cacu ca internet arico wesitatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com mu mwanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini bamwe mu barundi bahungutse bava mu gihugu kibanyi cy'u rwanda baba muri komine busoni mu ntara ya kirundo bavuga ko babanye neza n'abasangwa ariko bamenyesha ko bakenya uburaro kuko ubwo bari bafise imbere y'uko bahunga basanze bwarasambutse ubundi bwafashwe nabi n'abasangwa inkuru y'ijwi rya amerika ryifashishije abanywanyi bayo musomerwa na mugenzi wacu desire hatungimana ari kigali mu rwanda umutumba wa burara ni umwe mu mitumba ya zone gatare ya komine busoni mu ntara ya kirundo turi mu buraruko bw'uburundi yakiriye abaherutse guhunguka bavuye mu gihugu kibanyi cy'u rwanda bamwe mu bayaze n'abakunzi b'ijwi rya amerika bavuga ko umubano wifashe neza hagati yabo n'abari basigaye kuri uwo mutumba kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bavuga ariko ko bafise ikibazo cy'uburaro kuko bumwe bwarasambutse ubundi bufatwa nabi n'abasigaye ku mitumba
akazu nari nubatse mugabo amabati yose yaratobaguritse kubera umuntu yaciye akiha ntanamuhaye yaciye ayicanamo natuze kuhava acayicanamo ubu naho imvura yugwa yomusangamo jewe ndaragiye nawe aca ayizamo ariko acaza gutungiramo ingurube atungiramo inkoko atarungiramo inkwavu abasangwa bo ku mutumba burara bavuga ko bakiranye igishika bene wabo baherutse guhunguka abayazi n'abakunzi b'ijwi rya amerika nabo nyene baremeza ko umubano hagati yabo ari mwiza twabaraje nyine bahungutse tukabakira turabafasha kubaka ubwo twari mu mugambi wo kubafasha kugira bubake tugacupa turagenda ngo tugasangira tukicara ku ibare tugasangira tugahana nk'uko twaba duhana nyine tubana nyine batarahunga umubano wifashe neza ngaha mu rusasika nta wini ubuyuni twese nyine turasangira kuko nyine twamye dusangira nyine batarahunga abaherutse guhunguka ku mutumba burara wa zone gatare komine busoni bafise ubwoba ko hamwe imvura yotasura batarasanura izabo bavuga ko bitazoborohera basaba gufashishwa ibisakazo abasangwa nabo bakabafasha kubaka ibigega aba ni bamwe mu bahungutse bayaze n'abakunzi b'ijwi rya amerika jya nk'umuryango wanjye ikibazo mfise turiyumvira yuko twoca ibiti tugashinga inzu tukubaka inzu yacu ariko ca twiyumvira aho twokura ibintu vyo gusakaza nyene bikaca biba ikibazo twebwe hari abantu baje kutubaza ngira ngo boba ari bagenzi banyu kugira bazotuvugire imbere turababwiye ko benshi nta n'amazu bagira iho basize amazu ni ubusizi nta mazu bagira mu ntwaro mu ntara ya kirundo iri mu buraruko bw'uburundi baremeza ko umubano uri hagati y'abahunguka n'abasangwa ari mwiza cyane musitanteri wa komine busoni imwe mu makomine agize iyo ntara yakira abahunguka ku bwinshi yabwiye abakunzi b'ijwi rya amerika bishikiye ku mutumba burara ko atari iby'imbeshere uburaro bwabo bahungutse atako bwifashe nivyo uravye nk'umuntu aba amaze iminsi atari muhira nk'ubu urabona abariko baraza bariko bashikira aho bahora babaye mugabo urazi ko nk'amazu bamwe basanga yarabomotse n'abantu bashitse ntibarimye umva ubuzima buca bugora gutangura nivyo tuguma duhimiriza abandi basanze kugira babe bari kumwe mugo urumva ko uko bigenda kose ubuzima buguma bugorana ku muntu aje inzu yiwe ugasanga yarasambutse ugasanga ntiyarimye urumva ko baca batangura ubuzima bushasha musitanteri wa komine busoni arahumuriza abariko barahunguka ko ibibazo bafise bizogenda bitorega umuti buke buke asaba abarongoye baba abasangwa canke abahunguka gushira urukundo imbere turi kumwe twese birashoboka tugumana ko nk'abavukana naho bahunze igihugu baragarutse n'abavukanyi tuguma dufashanya ni nk'uko ushobora gusanga n'ubundi yasigaye ngaha ushobora gusanga afise ingorane iyi n'iriya tugumana ko kugira dufashanye ingorane zozo ntizobura hariho abaza bakatubwira twebwe turabona ko mu vyo badutekeye turashobora kuronka agashitingi nimuturose ibiti tukagerageza tukaraba ahantu hari ibiti kugira ari bishoboka tugahimiriza n'abatwa twari kugira babafashe gusanura aho baba barabaye ni ikibazo gikomeye mugabo tugumiza kugira turabe ko dushobora kugerageza kugitorera umuti ishyirahamwe hasi rigitaho impunzi ku isi rimenyesha ko intara ziri mu buraruko bw'uburundi arizo kirundo mu yinganangozi zimaze kwakira abahunguka bagera ku bihumbi mirongo ibiri n'indwi mu kiringo cy'amezi atandatu icya kabiri cy'abamaze guhunguka muri izo ntara z'uburaruko bavuye mu gihugu cy'u rwanda nabo mu ntara ya kirundo nk'uko amakuru abakunzi b'ijwi rya amerika bakesha abegereye intwaro muri iyo ntara abivuga dushimire desire hatunga imana
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
tugaruke mu burundi inyuma y'uko ubutungane bw'u Burundi bufashe ingingo yo kugabaniriza germain rukuki umwe mu baharanira agateka kazina muntu igihano ciwe cyo gufungwa kikava ku myaka mirongo itatu n'ibiri kikaba umwaka umwe inyuma y'uko apfunzwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu metre ildefonse congera umwunganira mu mategeko yakiye neza ingingo y'iyo sentare umumenyeshamakuru venuste nshimiyimana akorera mu biro vy'ijwi rya amerika i londres mu bwongereza yavuganye nawe twebwe nk'abasanzwe bamufasha kuburana twe turishe turaryohewe n'iryo ngingo ego turarindiye yuko umwanya n'umwanya ashobora kusohoka ibohero turaryohewe turaryohewe mu majambo make
none kuba kiriya icyaha cyo gushaka kwigomeka ku butegetsi icyagumyeho cyo byo mwabyakiriye mute
bon twebwe turaba nk'aho ata byemezo batanze abari bamushengeje twebwe tuvuga tuti kumbure twe turaba ahanini turaba igihano bamuciriye ikico cyaha nacyo naho ata byemezo bagitangiye twe turashima ingingo sentare yafashe
none ko yari amaze imyaka ine muri gereza akaba yakatiwe umwaka umwe nihazaba ibihumbi mirongo itanu by'amafaranga y'amarundi azafungurwa ryari
twebwe turindiye ko amenyesha iyo ngingo turibaza yuko kuko yafunzwe nk'uko bivuze afunzwe igihe kirekire turazi icyo bamukatiye turibaza yuko amategeko uko abivuga baca baraba igihe yari amaze mu gihe igihano yaronse aciye urubanza rucitse hari igihano gito ugereranije n'icyo yari amaze apfunzwe aho baca bamurekura turizeye yuko baduca bamurekura rero ntiyamenyeshwe urubanza ariko turarengeye turabe yuko umushikirizamanza udashobora kunguruza iyo ngingo metre iridefonse congera ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi ry'amerika
murakoze namwe
bakunze baradijwe rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc kuva itariki icumi z'uku kwezi ishyirahamwe Delight Rwanda riharanira ukubaho neza kw'abanyagihugu mu Rwanda rifatanije n'impuzamashyirahamwe y'abigeme n'abapfasoni dutera imbere batanguye ubukangurambaga bw'iminsi mirongo ine n'itanu bwo kurwanya ihohoterwa rikorerwa abigeme n'abapfasoni mu Rwanda. Mu kiganiro muri Isanga mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yaganiye na Edi Mwerekande aserukira ubwo bukurambaga na bamwe mu bagizwe ko ingaruka n'ihohoterwa rikorewe kuri murandasi. Kamariza Dianena Mugeni Clarisse Edi Mwerekande atangura asobanura ubwo bukangurambaga uko buteye ni ubukangurambaga bugamije gufasha abanyarwanda gufasha abakoresha interineti by'umwihariko abahuye n'ibibazo by'ihohotera ndetse n'abandi bagize bitabiriye ihohotera rikorerwa abagore n'abakobwa ariko wenda batazi yuko bari mu gukora iri hohotera tukaba tugamije mu minsi mirongo ine n'itanu twateguye nibura abarenga mirongo inani ku ijana kuba bamenye ko iri hohotera ribaho mu by'ukuri wenda ntituza kwinjiramo neza turaza gusanga ko hari abahuye n'ikibazo cy'ihohotera batabizi yuko bagize uruhare kugira ngo bahohoterwe tunarebera hamwe hari n'ibibazo twagiye duhura nabyo hari abahohoterwa babigizemo uruhare hari none n'abahohotera bazi yuko bari mu gushaka kugira ngo positi zabo zigaragare zibonwe zihabwe amalayike n'ibindi byose ariko ugasanga barimo guhohotera muri ubu bukangurambaga rero nk'uko twabuteguye nka dirayiti rwanda tukaba tuzibanda cyane kuburira abakoresha interineti ko ubu iki kibazo cy'ihohotera kibaho kugira ngo bakimenye bakirinde ubukangurambaga twabuteguye mu buryo nanone dukoresha ikoranabuhanga dukoresha sosho midiya cyangwa imbuga nkoranyambaga twongera tuburira abagore n'abakobwa muri iki kibazo ariko iyo uvuze ijambo guhohotera cyangwa guhohoterwa ni ijambo rusange mu by'ukuri guhohoterwa gute gerageza kubisobanura neza
mu by'ukuri urakoze cyane ni ijambo rusange rishobora kumvikana twebwe turibanda ku ihohotera rikorerwa ku mbuga nkoranyambaga ihohoterwa rikorerwa kuri murandasi cyangwa interineti ariko by'umwihariko rigendereye abagore n'abakobwa urugero natanga nk'iyo umugore cyangwa umukobwa ashyize ifoto ye ya sitayili yambaye neza cyangwa afite ukuntu yabishatse agashyira ku mbuga nkoranyambaga hakaza kugira abayitanga komenti imupfobya komenti igaragaza yuko ibyo yakoze nta bwenge burimo uyu muntu agira ikibazo cya harasimenti ikindi muri iri hohotera rikorerwa ku mbuga nkoranyambaga ni hari ikibazo turi buze gusanga kuko uraza kugira n'abo uganira nabo aho umwana w'umukobwa ashobora kumva ashaka icyo twita mu mvugo y'ubungubu hiti hiti kumenyekana ndashyiraho agafoto nambaye akamini ngaragaza imiterere yanjye intege n'ahandi ashaka kugira ngo abone byuzi nyinshi mu bundi buryo cyangwa ubundi ugasanga babyuririyeho baramuhohoteye hari n'ikindi kibazo cyagaragaye muri ino kampeyini nacyo kiri mu byatumye tuyitabira aho usanga umwana w'umukobwa bano bakoresha imbuga nkoranyambaga cyane cyane yutube ugasanga arashaka kubakoresha kugira ngo bakine bambaye mu buryo bwa bushitura cyangwa bwatarakitinga ababyuwazi abakurikiye izo mbuga ugasanga hari imbogamizi bagiye bahura nazo so iyo tuvuze ihohoterwa rikorerwa ku mbuga nkoranyambaga ni irikorerwa umukobwa cyangwa umugore bitewe na positi cyangwa icyo yashyize ku mbuga nkoranyambaga bikorwa mu byiciro wenda ndibuze kubigeraho ni mu bimbaza bitandukanye ibyiciro by'ihohoterwa bahura nabyo ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ingaruka bahura nabyo nabyo iyo bamaze guhohoterwa mu ncamake twebwe ntabwo ubukangurambaga bwacu bushingiye ku ihohotera muri rusange ni irikorerwa abagore n'abakobwa ku mbuga nkoranyambaga ku bitekerezo byabo kuri positi cyangwa icyo bapositinze kuri sosho midiya ugasanga twebwe turashaka yuko uru rubyiruko cyane cyane abakobwa bitondera ikintu cyose agenda ushyira ku mbuga nkoranyambaga kuko gishobora gutuma bamwataka mu kanya ndagaruka iwawe nkubaza ababirimwo ababikora n'ibande uburyo babikora ariko reka tubanze tujye kwa kamariza diane atubwire uko byamugendekeye kamariza diane nanone ikaze mu kiganiro muri sanga murakoze cyane ni uko ni uko ngaho rero dutekerereza uko byakugendekeye ukuntu byangendekeye nashakaga gukora fashoni gucuruza imyenda avuga reka mbishyire ku masosho mediya ku ma insitagaramu njye nkambara umwenda nkapositinga mu gupositinga kwanjye nkabona komenti nziza abandi bansi intege kubera umwenda hariho abantu baba batandukanye batatu uwo mwenda abenshi hariho umuntu ukunda umukobwa wambaye bini washyiraho bini ukabona sapoti ukabona abantu benshi barabyakiriye abandi ntabwo babyakiriye neza ugasanga baraguca intege bakubwira ati iyo myenda ntabwo ntabwo ijyanye n'imyaka yawe ntabwo iyo myenda jya wambara wikwize ibintu nk'ibyo ngibyo hasa nanone challenge nini ihari yo nahuye nayo ni imwe hari ukuntu abantu bari muri ibyo bihugu byateye imbere ba- ba- nyine uba ufite abafowa cyane kuri instagram wa- wapostinga umwenda umuntu agataha muri inbox yawe akakwandikira akakubwira ego ndabona uri kugerageza ushaka ibi- nyine u- ushaka imibereho akakubwira ati njyewe kubera ndi like muri dubai hava imyenda myiza hava ibintu byiza inkweto nziza nshobora ku- kugufasha ukagira nu- izindi mpuhwe ashobora kuba akugiriye ariko afite ibyo ngibyo afite ibindi bintu ashaka like akakubwira ati njye ndashaka kukoherereza ibintu ariko nawe ugomba gukora iki n'iki iki n'iki ubwo ni nk'iki for example akakubwira ati njye niba uri mu buriri ndashaka nkuhamagare video call ndashaka kubona amabere yawe ndashaka kubona i- i- i- imyanya y'ibanga yawe ibintu nk'ibyo ngibyo so wakwanga ugasanga ahatinze nka akawunti yawe akajya ayikoresha ibindi bintu ah, like nko gucuruza we yinjiza agacuruza ashaka ah, urugero avuga ati uyu mukobwa ari- ah, nyine akora video calls agakora sexy kuri kuri kuri interineti ubwo iyo umuntu nyine mugenzi we abibonye aravuga ati angahe ugasanga batangiye gucuruza ifoto yawe akinkereza nawe nda amadolari magana abiri njye muguhereze mukore ibyo mukora ugasanga nyine ibintu ibintu nk'ibyo ngibyo biraguca intege kandi ibyo ni ibintu nagiye mpura nabyo cyane hari nk'umuntu wabimbwiye arambwira ngo ni ni- niba nshaka iduka rinini cyane ri- riri expensive nimureke turyamane ava hanze araza turahuza finally mu gihe cyo kugira ngo aj- a- ampe- a- ampere inkunga nk'uko yajyaga abinyemerera arambwira ngo turyamane ndamubwira se urumva kuryamana ari cyo kintu cya mbere twashyira imbere mbese wareka tugakora ibintu bya- byagenda neza uka- ukazafata amafaranga yawe wampaye ati wapatiriye ikintu ushaka ni ukujyana nawe yafashe amafoto yanjye yose aragenda a- a- ayakoresha ibintu yifuza noneho twakire clarisse mugeni clarisse wowe byakugendekeye bite murakoze cyane eh, i- u- uko byagenze urumva hari ukuntu abantu bohereza amamesaje kuri nimero zisanzwe fesibuke twita na insitagamu ariko byanambayeho no kuri watsapu akenshi bikunda kuba kuri nimero zo bakoresha nimero zo hanze cyane abantu babikora ugasanga umuntu arakuvugisha rimwe kabiri akohereje mesaje akohereje amafoto hanyuma agatangira akubwira ati ndashaka ko tuganira kuri vidiyo ko akaguhamagara akifata amasafi akavuga amagambo hanyuma rero iyo um, ngira ngo njyewe naramukubye ko twaraganira igihe kirambuye mbona ni umuntu atangiye gukuramo imyenda n'iki dorere ny- nyagukuwemo imyenda se koko atangira kuvuga ibintu hanyuma rero ndamuka mukubye ntabwo yatuje ahubwo yahise akoresha indi nimero yo ha- yo- yindi yo ku ruhande nabwo arampamagara ko simwita ko ari we numva atari we ugarutse turaguma turavugana turavugana nk'ibisanzwe ariko nanone aza kongera kandi eh, ntabwo bakoresha ntabwo ari ibintu bahita bavuga ukuri ngo ahita akubwira icyo ashaka ahubwo ni abantu babanza kukica mu mutwe gahoro gahoro kandi nk'uko mubizi abadamu intege zacu ni nke cyane ku bijyanye no kuba wakumva iyo umuntu avuze ikintu wumva cyane kurenza uko akora hanyuma ubwo yakubwiraga ko yohereza agukunda rero amamesaje turavugana yego yambwiraga ko ankunda ambwira ko ndi mwiza ambwira ko azajyana i burayi
yari mu- Kuba- ya- yari muntu ki yari umunyarwanda cyangwa yari umunyamahanga yari umunyamahanga mwaganiraga mu ruhe yari rurimo umunyamahanga mu cyongereza Eh, nuko rero ati narakwihebeye ati ndagukunda ati ndifuza ko tuganira tukabonana vuba nta kibazo hanyuma rero ikintu cyaje kuntungura ni ukuntu yambwiye tujya mu cyumba uri wenyine tuvugane ndamubwira nta kibazo arambwira ati ndashaka kukubona mbone gute tuvugana kuri videwo koro atikuramo bino na bino ndumva nshaka kureba ndamubwira hanyuma we rero atangira gukuramo imyenda bigaragaza ko wenda ni nka igikorwa cy'urukozasoni kubona umuntu yerekana ubwambure bwe kuri social media cyane kandi bari abantu ngira ngo abantu babikora bafite imbaraga ko abanza kukoherereza amafaranga kugira ngo akwereke ko muri kumwe cyangwa muri n'abafiyanse nta kibazo kibyihishe inyuma hanyuma iyo amaze kukwica mu mutwe nibwo atangira kukuroga bwa burezi bwabo bakoresha bwo kwambura ubusa hanyuma rero iyo umuntu utacanye ku maso cyangwa udafite mu mutwe nawe wirotuva wageze muri cya gikorwa none se we yari yabanje kukoherereza eee ngewe rero wanje kunyoherereza Mm.
urumva yarabanje arabikora arambara arambura Eh, ndavuga amafaranga hari amafaranga Hanyuma yabanje bajya kuguha ku buryo aguha amafaranga akavuga ati akira dore turi kumwe nawe ugahita wumva ko koko wa muntu ni umuntu wanjye uwo o- a- njyewe yabikoze mbere ataranyohereza amafaranga ubwo n'urugero nari ntanze kuri mugenzi wanjye nzi ibyabayeho kuko we yabanje kumwohereza amafaranga kandi ntekereza ko umuntu wabikoze we yari umunyarwanda ntabwo yari umunyamahanga ok ni- ni bamwe baba hanze kuko nawe yakoreshaga nimero yo hanze
Mm.
ariko byambayeho ngewe amafaranga ntarayakira Eh, wari ugikomeza
eh nari mvuze ngewe byambayeho a- amafaranga atarayanyoherereza Mm.
ariko bapromisinga ko hari ibintu azanyoherereza bikomeye hanyuma rero biza kurangira biza kurangira mukubye ariko nyine agakomeza kunyohereza amamesaje atari meza n'iki ngo birarekera ni ukuvuga ko muri make wowe wararusimbutse ntabwo ako kaga kakugezeho ariko niho byashyaga bishyira nararusimbutse ariko urebye niho byaganaga cyane ngira ngo ahubwo iyo nza kuba anari byo ngira ngo uwo mutego nari kugwamo kuko hari indi ka nigeze kuba Eh, hari indi ka y'umuntu wari i bugande we yigeze kunyandikira ah, aranyandikira turavugana ambwira ko dukundana hanyuma am- ampanga ko azandagira akazi dubayi hanyuma ako kazi ako ako- ako kazi nyine ko mu- ka- k'aho ngaho dubayi a- a- ambwira ko kugira ngo nzagereyo ari uko tugomba kubanza kuvugana tugomba kubanza kugira ute ndetse we yananyoherereje n'itike umusanga uganda hari kugira ngo tuvugane duhure tumenyane hanyuma mbone kwambuka ngenda
nyuma byaje kugenda gute bo nyuma nyuma nyuma nari mfite umu- umusore twakundanaga ari nawe twabanye ubu nahise hazamo ibintu by'uko ababyeyi umusore ahita abyihutisha ko namubwira ndumva nshaka kujya dubayi gukora akazi by'abakobwa babizi hanyuma we ahita yibyihutisha rero ahita apanga ubukwe akadukora ubukwe birangira gutyo ntagiyeyo ariko hari umushuti wanjye nzi wagiyeyo
nshuti muduteze amatwi nadusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha ndabashimire ko mwahisemo gukurikirana radiyo ijwi rya amerika nshimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru washyize hamwe aya majwi ni fasige beyehu amakuru yari ahagarariwe na edi gwema naho kuri mikoro mwari kumwe nanje fide niyo ngabo ndabasezeye ndabifuriza amahoro n'amahirwe
radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu